Kontiraanni Midiroo Gold kan baasiinsa albuudaa warqee laga dambii haaressuu mormuudhaan uummanni har'as godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti hiriira bahee jira. Akka jiraattonniif qorattoonni jedhanitti keemikaala warshaa kana keessaa bahuun haadhotiif ijoolleen miidhamuu qofatu hin taane qilleensi naannoollee faalamaa jira. Mootummaan federaalaa immoo kontiraata amma haaressame kana keessatti ka dura keessa hin jirre faayidaan uummataa keessa galee akka qajeelfame ta'ee jira jechuudhaan dubbata. Dhimma kanarratti soraan godinaa gujii bahaatti bulchaa aanaa goroo dola obbo Dullachaa Halakee dubbisee jira.
Haareffamuu kanarratti Daayireektarii Koominikeeshinii Sabquunnamtii Ministeera Albuudaa Boobaaf Gaazii Obbo Baacaa Faajji kontiraatii Midirooki seera waan guuteef haaromsaniifi jechuun BBC Afaan Oromootti hime.
Kumbaaniyaan kun bara darbee inni waggaa 20 sun xumuramaaf jedhee waggaa tokkotu yeroo hafuuf eeyyama kana bara gaddaadha kan inni akka haaromsamu gaaffii dhiyeeffate. Gaaffiin kun gara waggaa tokkoo nu bira ture jechuudha. Ministeera Albuudaaf Boobaaf Gaazii Uumamaa kan biratti ture. Haaromsi kun koreen dhaabatee dhimma isaa qoratee waan guutamuu qabu tokko waggoota 20 kana keessatti maal hojjetaa akka inni ture. Rakkoon innis immoo naannoo sanarratti oomisha isaa wajjin walqabatee jiru yoo ta'e uummata wajjin wanti walqabatu jiru ta'e kan hundumaa isaa gara waggaa tokkootti qorataa ture jechuudha. Ragaa kana koreen mataa isaa dhaabatee dhimma ogeeyyiin kana irratti hundaa'anii gaggeessaa turreerra. Haaluma kanaa ka'eetu eeyyamni kun. Maarchi sarti yeroo darbe akka haaromsamu ta'ee jira jechuudha. Waan ulaagaa guutamuu qabu seera albuudaa irratti taa'ee fi dambii yeroo dhiyoo bahee hojiin wal qabatee isarratti hundoofneeti kan akka haaromsamu taasifne amma waliigaltee isaa lammaffaa mallattaa'ee kana kan jiru keessatti kanaan dura naannoodhaaf yookaan immoo uummata naannoo oomishii albuudaa irratti geggeeffamuu keessatti uummanni jiru. fi naannoo shaakkisorraa uummanni jiru kun gaaffii kaasaa ture itti fayyadamummaadhaa fi. Naannoo albuuda sanarraa fayyadamuu irratti gaafataa ture. Isa laalchisee amma dambiin amma bahee fi waliigaltee kana keessa kan jiru maal inni galii argaturraa warshaan kamiyyuu galii argaturraa parsantii lama misooma naannootiif akka oolu. Dambii sanarratti seeraan taa'ee jira. Kanaan dura akkuma barbaadametu hamma kana uummata gargaartaa hamma kana immoo ibsaa jenneetu ibsaa fi ture. Inni ammaa garuu seeraan baay'ee ta'eetu.
Fulaar diriiritti ba'an keessaa tokko Aanaa Gooroo Doolaati. Bulchaan godina kana. Abbo Dullacha Laqeeti biyyi tarraa famu warqee midroogte tana dallanteetiin hiriir baatee jedha wanti dallansiise jennaan.
Naannoon santii haffaalama qilleensaatiin wal qabatee ijoollee achi dhalan ijoollee achi uumatan rakkoo hamaa qaama isaanii irratti wanni hedduun waan mudhateeru jira.
Haadhaa filme irratti maal mul'ata?
Haadhaa irratti lukarra lukaa cituun akka namaarraa gara adda addaatti ta'uun garaa guddatuun nafa qadhachuun haffaalama qilleensaatiin wal qabatee wanni badhaan jira.
Horii irratti Horii irratti yeroo malee dhaluun. Namni iddoo yeroo hin deemuun wanti kanaa kun bal'inaan jira.
Naannoo sunitti nama gamii jiraata namni dhiba akkana kan qabaachuu danda'u.
Naannoon sun namni waan warqii qotuu fi namni naannoo sun baay'ataa hojiin naannoo sanillee hin jira. Kanaaf uummati karaa adda addaatiin achitti baay'ata. Kana kana jedhee amma lakkoofsa isaa sii kennuu hin danda'u namni baay'ee jira namni baay'ee miidhameera. Ani yeroo adda addaa waltajjii adda addaa irratti dhimmichi kun ka'ee maratamu. Odeeffannaa qaba.
Nama agamitti naannoo sun qubata.
Kuma hedduu ta'a jedheetuma akkasumatti qabadheeraan.
Horiin hin salleessaa?
Horiin aduu addeen gahin horii aduu addeen gahin dhala.
Qilleensi lafa maal tolchi bisaan maal tolchi?
Qilleensi namni naannoo sanii asinii qabaa namni kan naannoo sanii karaa adda addaa rakkoo keessa seeneera.
Bisaan haroofaan akkam jiran qilleensi bisaan dambalaa bisaan naannoo akkam jira lagi akkam jira?
Bisa haroo ajawaa foollee dhabaa rakkoo adda addaatti nama geessu.
Uummati akkan himachuu jira atilleen bulchaa. Rakkoon tuni nuum jirti jettee natti muu jirta yaadii keessan maal?
Rakkoo guddaa namatti fidaa jira. Haareffamuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa nu ilaaluu qabaa jennanii.
Armaan keessa oolnami.
Har'aale waan gaarii keessa oolle hamaa keessa oolle.
Wanni hamaan maal?
Afamallee lolli jira.
Lola akkamii?
Falmii dhageessifachuun nama jala dhaguu dhabuun waan akkasiisanti jira. Iddoo adda addaatti karaa cufuun falmii adda addaa dhageessisuun. Afamalee jira. Hiriira ba'anii jiranii mormii dhageessisaa jiranii rakkoon jiraachuu isaa nullee amanneerra rakkoo hiikuu waan dadhanneef nullee rakkachuu jirra.
Uffannaa Abdullahi galateeffannee waan dhibeet dabara. Nama ammaan dubbisuu jirru kun ammoo baalli isaallee godina gujii ba'aa keessa dubbisuu jira. Fulaa hedduu keessatti arnamee hiriir baay'ee rakkoo hedduu himachuu jira jedha.
Fulaa hiriiratti ba'an tokko aanaa gooroo doolaati, aanaa dudda daawwaati, aanaa naasorraati gara shaakkisoolle akkasuma hiriira ba'uuf yaalamii ijoollee hiriira ba'ichaaf baate humni waraanaatiif poolisii oromiyaa marsee dhoggite oduu jettu dhaga'e Walumaa galatti uummati wanni inni gaafatichaa jiru lagi dambii eeyyamni isaa waggaa kudhaniif haaromfame maastir pilaanii finfinnee nutti ta'e osoo nuun hin mari'atin akkamiin marii uummataa adoon adeemsifamin rakkoon inni keemikaalii naannoo san jiru namni naafa dhalataa nama bal'aa dhalataa namni lukan qabu ka dhalatu ka dhalatu ammoo lukaa kan jirre dhalataa sa'i ammoo gara agata keemikaalli nama kenna miidhaa irratti deemsisu jiru akkamitti odoo qorannoon sun hin xumuramin akkamitti yeroo lammaffaaf waggaa kudhaniif haaromsanii kanaafuu lagni dambii eeyyamni isaa haa haqamuutii gaafii jettu uummati qabatee qabu jiru.
Tammaan tan arqalloo jiraa naan jette shaakkisoollee barsiiseen beekaa naan jechuu jirta mee maan argitu waan keemikaaliin tun biyyirra fidde.
Katamaa shaakkisoo aanaa shaakkisoo keessa galda reejjii galda gidhe magaalaa shaakkisoo keessa barattoonni jiran manni barumsa fedhii addaa adoo jiraate guutumaan guututti mana barumsa fedhii addaa baratu jechaadha kuu afaan hin dubbatanii hin danda'an kuun harki naafatee jira kuun luki naafatee jira kuun jilbaan deema kuun jilhidhaa gadi mululuu kan qabu kuun ammoo ka gurmuun gurmuun isaa kunis mormi isaa kun walitti maxxanee dhalate ijoolleen akkasii sun attan xiqqaatti mana gola tokko keessa ijoollee kudhanitti jira jechaadha mana barumsa shaakkisuudhaan gola tokko keessa ijoolleen kudhan.
Ayyalam waan biyyi tammaan tan himachuu jirtu kana warri qoratee argamaan jedha Dr. Asabee Raggaasaa dubbisuu jira Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Iddillaatti Daayirektara qorannooti tarmaan durallee qorannoo hedduu qoradhee jedha warqii lagdambiillee hojii isiitiif. ammoo rakkoo isiin uummata irratti fiddu biyyi irratti fiddullee qoradhee jechuu jira Dr. Asabeen Dr. Asabee guddoo si galateeffadha hojii warqii laga dambiitan bara kam qoratte mata dureen qorannoo tan ta'eeti maan.
Ani waa'ee laga dambii kana tureera kan hin jalqabe amma gara waggaa ja'a torba ga'eera darbee darbee ilaaluu kan hin jalqabe mata dureen isaa afaan ingiliffaadhaan extractive industries uh, and uh, local communities uh, claim kan jedhu afaan oromoodhaan waa'ee industirii warshaalee akkasii kana albuuda oomishan kana wajjin kan wal qabatedha fi uummanni sanarratti komii maalii qaba kan jedhu irratti dhaga bal'inaan kan inni xiyyeeffatu.
keemikaalii warqii tanaan baasan yoo maqaa dogogorbaadha saayinaati jedhan kunin bakkeennaaf qilleensi naannoo hin ammeessa haawwan irraa ulfatta ba'a horiin hin salleessaa ijoolleen dhalattuu iyyuu ijoollee nama hin fakkaanne dhalataa jedheetiin uummati naannoo waan rakkin hedduu himachuu jira qorannoo tanaan maal argite dooktar yoo afaan gabaaboon.
Dhugumadha baay'ee kan nama gaddisiisutti argama naannaa sanarratti daa'imman qaamni isaanii laamsha'ee haawwan dubartoota hulfirraa ba'e yeroo dheeraadhaa fi kanaan rakkatanii. namoonni iji isaanii sirriitti hin argine dhukkuba adda addaa waa'ee dhukkuba asmaa kana dhukkuba TB jedhamu kana kana illee kan rakkataniiti jira waa'ee fayyaa uummataa wajjin kan wal qabate hambiraani loon isaanii illee yeroo dheeraadha yeroo baay'eetti kan jalaa dhumee namoonni akka dubbatanitti bishaanuma kana dhuganiiti nu jalaa dhume kan jedhanti jira. waan naannoo sanatti mul'atu hambiraan summiin bishaan summa'e kun dhaqee bishaan laga dambiitti nama bishaanuma namoonni illee waraabbatan bishaanuma loon illee dhugan kana kana wajjin kan wal qabatedha jedhanii sirriimatti mirkaneessuu hin danda'ama jedhee yaadaga.
Nama gamitti waan akkana kanaan dhiibamu fakkaata. Horii gamitti dhumate lakkoofsaan maan qabda.
Dhugumadha amma ammaatti egaa namoonni naannoo sana jiranii. hubannaas dheerina bal'inaan hin qaban waan ta'eef kana galmeeffatanii hin teenye kan sirriitti barame ganduma muraasa tokko ganda lamaan tokko keessatti waggoota kudhan darban kana keessatti dubartoota torbaatama kan ulfirraa ba'e. Ijoolleen ammuma kan galmaa'ee warri waajjira hawaasummaa naannoo sana jiranii kan isaan illee galmeessanii ka'an ijoollota illee kan ijaan arge ijoollota digdama wayitu kan qaamni isaanii rakkina qabu kan adeemuu hin dandeenye fa'aa kun jiru.
Haawwan torbaatamaa ulfiirra ba'e ijoolleen digdama naafni isaanii naafa dhalatee ka jettu kun yoom qoratte argite kana arda gandi kam.
Waa'een ijoollee daa'imman akkasii miidhaman kana barana ji'a lama duradha kan inni arge.
Ijoolleen tun ijoollee ganna gam jidduu jiran.
Kan reefu dhalattee waggaa tokko geessuuti jalqabee amma ijoollee waggaa kudha tokko faa kudha lama faatti illee jirti miidhaa kanaan kan hubamanii jiran jechuudha. Umurii waggaa kudha tokkoo kudha lamaa ta'anii kan lafumarra ciisanillee jiru waan tokko ol ka'uu hin dandeenye kan miilli isaanii tokko jalaati deemuu hin dandeenye kan hin hojjenne jira. laamsha'ee jechuudha. Kan iji isaanii hin argine jiru. Kanaaf miidhaa gosa adda addaadha kan daa'imman kun isaanirra ga'ee jiru. Ijoollota digdama jechuun egaa kun digdama duwwaa miti. Kan inni lakka'ee kan bira ga'ee tokko tokko mana mana isaanii dhaqee kan inni argedha ijoolleen digdamni kun.
Namni torbaatamni haawwan torbaatamitu jira.
Haawwan torbaatamni kun waggoota shan waggoota kudhan darban kana keessatti kan ulfirraa ba'e jedhaniiti karaa uummanni kan isaan nuuf kennanidha. Heeruu uummataatiin kan nuuni walitti kan inni qabadheedha jechuudha. Haawwan torbaatamni kun ulfa irraa ba'eetu hin ga'in jechuudha.
Horiin hin salleessaa?
Loon isaanii waggaa tokko keessatti gara loon dhibba sadiillee kan dhume jira yeroo ta'e tokko sanaa booda yeroo yerootti jalaati du'a loonii lakkoofsa sanallee sirriitti beekuun hin danda'amne. Kanaaf miidhaan isaa waan salphaa mitii ergan qorannoo kana jalqabeeti reefu waggaa afur shan jedhe malee waan sun akkuma dhuguma akkuma jedhame waggaa digdamii torbaa waggaa soddoma wayii kana numa ta'a jechuudha. miidhaan sun isaan irra ga'uu kan jalqabeeti.
Lafti warqii keessa baasaniin sun hagam bal'ata nama gamin naannoo sun keessa jiraate yoo qilleensi fakkeenyaaf hamma taate nama gamitti rakkoo tanaan dhibamuu danda'a.
Sirriidha ganda sadiisitti naanna'ee jira naannaa sanatti akka carraa ta'ee lakkoobsa uummata sanaati ganda sadan kana keessa jiranii of harkaa hin qabu. Magaalatti namni baay'een kumaatamaan lakka'amutu sanaan miidhama jechuun hin danda'ama jechuudha.
Tun lafti warqii keessa baasanii tun hektaara gam yookaan ammoo qarxii hagam taati.
Iddoo inni warqeen sun keessaa ba'e duwwaa ba'u kan isaan daangessanii jiranillee jira. Kanaaf bal'inni isaa karaan ta'e keessa darbanillee bal'ina sana tilmaamuun iyyuu hin danda'amu isaan bal'isanii daangeffatanii qabu waan ta'eef yoo xiqqatee xiqqate daangaama gam tokkootiin gara kiiloomeetira kudhanii kan bal'atuti daangawee jira karaa uummanni itti aanee jiru jechuudha. Karaa biraatiin garuu kanaa ol iyyuu bal'ata.
Keemikaaliin warqiin baasan gosa kamiti jira. Talaga dambiituun maqaan een.
Kan jedhamu keemikaalota amma yeroo baay'ee dhimma itti ba'amu keessaati lamadha kan yeroo baay'ee biyya keenyatti illee beekamu. Tokko meerkuriidha innichi lammeeffaan saayinaayid kan jedhamu sanadha. Odeeffannoomaan kan ba'aa jiru kan laga dambii kana saayinaayidis jedhu kanatti fayyadamu jedhama.
Saayinaayidiin tun akkana nam tolchittana yoo taate.
Eeyyeen saayinaayidiin kun litireecharii irraa yeroo dubbifnu keessumaati waa'ee ulfaa dubartoota irraa ulfa baasuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisu saayinaayidii kanadha. Meerkuriin keessa jira taanaan immoo saayinaayidiin wal dabalatee kun lamaan jiru taanaan qaama laamshessuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisudha kun keemikaalli kun jechuudha. Lafeen kan loonii kan namaa akka inni hin jabaanne kan godhu kan caccabsudha. Qorannoon koos kan agarsiisu keessumaatiin loon irratti kan argame achumaan dhaabbachuu illee dadhabanii kufachuudha.
Investariin tokko yoo naannoo tokkotti hojii investmentii akkana kan hojjetu uummata naannootis lamaan tolchuu mal seerii investmentii Itoophiyaa maal jedha waan hafamee qophiin taantu keessatti dachaana gara Oromiyaat ammoo biiroolee hedduu bilbilleetiin waan haareffamuu kanarratti waggaa gaafachuuf jenneetiin argachuu hin dandeenye taarra tanumaan nagaan bulla hin soraana keenya.